iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona mu rwanda haravugwa urupfu rw'umugabo wishwe arashwe n'igisirikare cya leta ubutegetsi buvuga ko uwo mugabo utamenyekanye umwirondoro we yageragezaga kwinjira mu rwanda avuye muri kongo nibyo hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaa yine n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya kongo mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko ubu ni bwana nsabimana mvano etienne umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa busasamana mu karere ka rubavu mu rwanda muri aya makuru turagaruka no ku myiteguro y'irahira rya perezida watowe w'uburundi general evariste ndayishimiye tunavuge ku myanzuro mishya yo gufungura bimwe mu bikorwa byari byarahagaze kubera gahunda ya guma mu rugo mu rwanda reka amakuru yo kuri iyi saha tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi muri gine bisawu hafi icyenda ku ijana ry'abakora mu rwego rw'ubuzima bamaze kwandura virusi ya korona ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu eugenia mukankusi inzego z'ubuvuzi muri icyo gihugu ntizorohewe mu guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona kimaze kwanduza abantu igihumbi na magana ane abandi cumi na batanu bahitanywe na covid cumi n'icyenda iterwa n'iyo virusi abayobozi bashinzwe ubuzima batanze impuruza ku birebana n'ibura ry'umwuka wo gufashisha abarwayi guhumeka ibyumba by'ibitaro bikuru bitatu mu gihugu ubu byuzuye abarwayi ba covid cumi n'icyenda kandi serivisi z'ubuvuzi ziragenda zimera nabi nk'uko joanna cortez impuguke y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima oms muri gine bisawu yabivuze mu nama yasuzumaga icyo kibazo iyo mpuguke cortez yasobanuye ko abakozi bo mu buvuzi ijana na mirongo irindwi na batandatu muri gine bisawu babonetseho virusi ya korona abo bagize icyenda ku ijana by'abakozi bose bo mu buvuzi babarirwa mu bihumbi bibiri tumane barde uyoboye komisiyo yashyiriweho covid cumi n'icyenda ihuriweho na za minisiteri zitandukanye avuga ko abakozi bo mu buvuzi bashobora kwandura mu buryo bworoshye bitewe no kutagira ibikoresho biboneye byo kubarinda korea ya ruguru yatangaje ko igiye kohereza abasirikare ku mipaka ihuza na korea y'epfo thomas kamirindi adufitiye inkuru irambuye ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za korea ya ruguru bivuga ko abasirikari babo bagomba kwigarurira ahantu habiri ahantu y'ikigo kinini cyane cy'inganda cya kayesong n'ahubatse amahoteli ku cyitwa umusozi wa diyama hombi hubakishijwe amafaranga ya korea y'epfo ku mupaka ariko ku butaka bwa korea ya ruguru bombi bakahakorera ariko hamaze igihe hafunze kubera amakimbirane hagati y'ibihugu byombi usibye kwigarurira ahantu habiri korea ya ruguru ivuga ko igiye kubaka ibirindiro bya gisirikari by'abazamu bihoraho no kongera gukoresha imyitozo ikomeye ya gisirikari ku mipaka imyitozo irimo na za misila korea y'epfo yashubije ko korea ya ruguru igomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa byayo ivuga ko igisirikari cyayo cyiteguye bihagije perezida wa korea y'epfo moon jae in yashatse kandi kohereza intumwa zo mu rwego rwo hejuru i pyongyang ariko korea ya ruguru yabyanze korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu usibye amasezerano yo guhagarika imirwano nta masezerano yo guhagarika intambara burundu bigeze bageraho kugera n'ubu bivuze ko bakiri mu ntambara leta zunze ubumwe za amerika yemera ko igifite ibibazo bishingiye ku burenganzira bwa muntu ariko igasaba n'ibindi bihugu nabyo kwireba hanyuma bigakorera mu cyo kugira ngo byerekane ibyo bibazo binabishakire ibisubizo ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidel niyongabo ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu i geneve andrew bremberg yatangaje uno munsi wa gatatu bw'igihugu ciwe ihanganye n'ibibazo bijanye n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hamwe n'ivyerekeye gutunganya gushasha inzego z'igipolisi ni nyuma y'iyicwa ry'umunyamerika w'umwirabure george floyd ari mu minwe y'igipolisi nyamara andrew bremberg avuga ko ibindi bihugu byotegerezwa navyo nyene kwerekana ugukorera mu muco nk'igihugu ciwe yasohoye iryo tangazo amasaha make imbere y'uko vyari bitegekanijwe ko urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu rwugurura ibiganiro vyihutirwa ku kibazo c'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba hamwe n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku baba bari mu myiyerekano ibiganiro kuri ivyo bibazo vyasabwe n'ibihugu vyo muri afurika ambasaderi bremberg avuga ko amerika nk'igihugu cafashe iya mbere ku bijanye no gushira imbere ibijanye n'agateka ka muntu isaba amaleta y'ibihugu vyose vyo kw'isi kwerekana ugukorera mu muco nk'uko yo n'ibindi bihugu bigendera kuri demokarasi bikorana bibigenza amenyesha ko ibibazo bitabuze muri amerika akasaba ko ingingo iyo ari yo yose yofatwa n'urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu ku bibazo vy'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'inyifato y'igipolisi yoba yerekeye n'ibindi bihugu aho ivyo bibazo vyigaragaza
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere aya makuru tuyahere mu rwanda aho igisirikare cyarashe kikica umuntu wageragezaga kwinjira mu rwanda avuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu mugabo utamenyekanye imyirondoro yahise ashyingurwa n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira uyu wa kabiri nibwo abasirikare b'u rwanda barinda umupaka mu kibaya gihuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo giherereye mu kagari ka bugeshi mu murenge wa busasamana barashe bica umuntu wageragezaga kwinjira mu rwanda anyuze mu nzira zitemewe amakuru ijwi rya amerika ikesha inzego z'ibanze na bamwe mu baturage bahegereye avuga ko uyu muntu warashwe ari igitsina gabo ariko atashoboye kumenyekana niba ari umunyarwanda cyangwa umunyekongo cyangwa n'icyamugenzaga cyakora babonye umurambo we bavuga ko yari yambaye ubucocero aboneka nk'umuntu watindahaye cyangwa umaze igihe yibera mu mashyamba nyuma y'uko inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bashakishije amakuru bagira ngo barebe ko uyu nyakwigendera yamenyekana agashyingurwa n'umuryango we amakuru avuga ko nta wigeze amumenya bityo ubuyobozi bw'akarere butegeka ko ahita ashyingurwa birakorwa ahashyira umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga hafi y'aho nyakwigendera yarasiwe twasanze yamaze gushyingurwa mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa busasamana bwana nsabimana mvano etienne yaduhaye yemeje iraswa ry'uyu mugabo nibyo hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaa yine n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya kongo mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko yarashwe gusa amakuru twatabashije kuhuza ni uko atamenyekanye yaba ari mu ruhande rw'abaturage ndetse n'ubuyobozi ntitwabashije kumenya uwo muturage uwo ari we ahavuka n'aho akomoka inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu bihe bitandukanye zakunze gutanga umuburo zihanangiriza abatuye n'abagenda mu karere ka rubavu kwirinda guca mu nzira zitemewe by'umwihariko mu masaha y'ijoro zivuga ko gutandukanya umwanzi n'umuturage usanzwe bitakoroha kuko muri aka gace ari naho akenshi abahungabanya umutekano w'u rwanda bagerageza kwinjira banyuze ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko muri ibi bihe isi yose n'u rwanda by'umwihariko bakomeje gukora ibishoboka ngo bakumire ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona abaturage bakwiye kurushaho kwitwararika nabwo butumwa umuyobozi w'akarere yabashije kuganiriza abaturage ni ukongera kubibutsa ko nimba hari abaturage bari muri kongo bifuza gutahuka muri ibi bihe n'ubundi bakoresha inzira zizwi y'imipaka yaba ari kabuhanga yaba ari garande bariyeri cyangwa petite bariyeri ibyo bakomeje kubikangurirwa ko inzira zose zapanya mu by'ukuri uwayirahira kuzinyuramo yaba agamije kuzanira abaturage kandi abavandimwe iki cyorezo ntabwo mu by'ukuri byaba ari ibintu byiza ni umurongo twafashe rero kandi dukomeza gukangurira abaturage mu ijoro ryo ku itariki zirindwi rishyiriye munani z'ukwezi gushize nabwo muri iki kibaya harasiwe abanyarwanda babiri bahita bapfa bivugwa ko bageragezaga kwinjiza urumogi rukabaka ibiro mirongo irindwi mu gihugu nubwo uyu muturage warashwe atamenyekanye inkomoko n'imyirondoro bye hari bamwe mu banyarwanda ifungwa ry'imipaka ryasanze mu mujyi wa Goma babwiye ijwi rya Amerika ko batinye gutaha kubera amakuru bahabwa y'uko abasoje akato bafungwa amezi atandatu ingingo ishobora gusobanura impamvu abafatirwa mu nzira zitemewe bakomeza kuba benshi
tujya kuri garande bariyeri abandi bakadutera ubwoba ngo nitugerayo baratujyana mu kato ibyumweru bibiri nyuma y'ibyumweru bibiri badufunge nka mezi atandatu hari abandi ujya ubona nabo batinye kuza ni benshi cyane ni benshi abonzi barenga na mirongo itanu abasore hari abagabo hari abamama hari abakobwa ingeri zose zirahari none se bose ni ugutinya ngo bazafungwa gusa cyangwa ni ukwanga kujya kumara iyo minsi cumi n'ine bategereje iminsi cumi n'ine ntabwo twayatanze ahubwo icyaduteye ubwoba ni ukumara iyo minsi cumi n'ine bakanadufunga none se ayo makuru mwayabwiwe nande ko babafunga hari aba bacuruzi bajya bazana imizigo ahangaha igoma bayicisha hano kuri garande bariyeri ni bo tubaza amakuru akaba ari ko batubwira amabwiriza ya guverinoma y'u rwanda avuga ko abanyarwanda bari hanze bose bemerewe gutaha bagashyirwa mu kato k'iminsi cumi n'ine abasanganwe ubwandu bwa virusi ya korona bakavurwa naho abo bigaragaye ko ari bazima bagataha ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buherutse kubwira ijwi rya amerika ko abafashwe baciye mu nzira zitemewe aribo bashobora gukurikiranwaho ibyaha bijyanye no gusohoka no kwinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko gilbert habyarimana ayobora aka karere abaciye mu nzira zitemewe abo bakaba bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kunyura mu nzira zitemewe irigo crossing kugira ngo babiryozwe n'amategeko bazahabwe n'ibihano bijyanye nabyo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu busaba abaturage kwigira ku bagiye bicwa bagerageza guca mu nzira zitemewe bityo bakabicikaho busaba kandi kugira uruhare mu kwicungira umutekano no kugira amakenga kuri buri wese winjira n'usohoka mu mudugudu mu buryo butazwi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika umurwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega uri mu myiteguro yo kwakira imihango yo kurahiza perezida mushya watowe General Evariste Ndayishimiye umutekano muri uwo mujyi wakajijwe imihanda nayo irimo gusigwa amarangi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza aratubwira byinshi kuri iyi nkuru ku mugwa mukuru wa politiki gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa byo gutunganya kubaka ubwugamo bw'iteka hamwe no kugira neza kurusha ikibuga cyitiriwe ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara birakomeza nk'uko bamwe mu banyagihugu bahaba babibwira ijwi rya Amerika bamwe mu bakozi b'ibiro by'umukuru w'igihugu nibo babihagarariye mu gisagara hagati abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko ubu abakozi basiga amabarabara amakuru makuru bahindika ibiri abafise amaduka n'inyubakwa nabo hafi y'ayo mabarabara bategetswe gusiga impome akarangi gashasha ibi vyanemejwe kandi na bamwe mu bamenyesha amakuru bakorera canke babaho ku mugwa mukuru wa politike umutekano kandi nawo wongerejwe muri iyo ntara yakiriye ku nshuro ya mbere muri kahise y'igihugu ibirori vyo kurahiza umukuru w'igihugu anasanzwe ari yavukamwo haba ku kibuga citiriwe ingoma co kimwe no mu bindi bibanza abapolisi basanzwe bawucungera ubu biyongereyeko abasirikare n'abapolisi bo mu bisata bijejwe gucungera inzego za leta ari nabo bavamwo bacungera umukuru w'igihugu bamwe mu batumire nabo bavuganye n'ijwi rya amerika bemeje ko ibitigiri vy'abahora bitaba bene ivyo birori vyagabanijwe bibaza ko vyoba vyatumwe n'ibihisi rimwo vyo kwirinda ihererekana hamwe no kwanduzanya umugera w'ikiza ca korona abadandaza na cyane cyane abari mu gisata cyakira ingenzi nk'amahoteli hamwe n'uburiro bamenyesha ko muri iyi minsi bahatoreye akoyoko kubera haguma hanyuragiranwa abantu benshi abandi banyagihugu nabo bibaza ko umukuru w'igihugu mushasha agiye guteza imbere kurusha intara ya gitega ari nayo avukamwo radiyo na televiziyo vy'igihugu yarungitse abamenyesha amakuru bazotangaza ikibiriraho irahira rya perezida mushasha evariste ndayishimiye azwi cyane ku izina rya general neva abaye umukuru w'igihugu agira icenda arongoye uburundi ni uwa gatatu aroye ku ntebe ya perezida biciye mu nzira y'amatora abandi bose kiretse nyakwigendera pierre nkunziza na melchior ndadaye yishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'amezi atatu gusa atowe n'abanyagihugu bagiye ku butegetsi biciye mu zindi nzira zibiri uguhirika ubutegetsi n'intwaro mfatakibanza ndayishimiye nabaye kandi umukuru w'igihugu agira kabiri afise amamuko mu ntara ya gitega inyuma ya silvestre ntibantunganya yarongoye uburundi kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa kane igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kugeza kwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu imbere yo gukomborwa na major pierre buyoya eroge urikaneza ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri leta y'u rwanda yongeye gushyiraho ingamba nshya zidasanzwe ziri mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona uko bigaragara hari ibishya byinshi biboneka ko bigiye gukomorerwa mu mugambi wo koroshya ingamba zariho ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda
uhereye kuri serivisi zemerewe gukora mu bishya habonekamo ko ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye charter flights baba abantu ku giti cyabo cyangwa se baba baje mu matsinda bwemewe inama y'abaminisitiri ikavuga ko amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azashyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rdb tukiri kuri iyi ngingo igihe ubukerarugendo bwabona ababugana bishobora kuzahura uru rwego kuko mu bihe bitandukanye kuva icyorezo covid cumi n'icyenda cyaduka ku butaka bw'u rwanda hakunze kumvikana izahara ry'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo mu bindi bishya biboneka mu ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe harimo ko hoteli zizakomeza gukora ariko noneho zemerewe kwakira inama ba nyirazo n'abazigana bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda inama y'abaminisitiri ishishikariza za hoteli kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu kuri iyi ngingo nabwo kuva icyorezo covid cumi n'icyenda cyaduka ku butaka bw'u rwanda amahoteli menshi yarafunze ndetse yirukana abayakoreraga kuko ngo ntacyo yari akinjiza bishoboka ko nanone igihe haboneka abayagana waba ubaye umwanya mwiza ku bari batakaje imirimo ndetse na ba nyir'amahoteli bashobora kugira icyo binjiza iyi nama y'abaminisitiri idasanzwe ibaye mu gihe hasaga na hari igihirahiro ku batwara abagenzi kuri moto ndetse n'abagenzi bazikoresha muri ibi bihe ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda bukomeje kwiyongera byakekwaga ko abamotari bari busubizwe muri gahunda ya guma mu rugo ariko inama y'abaminisitiri yemeje ko moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu turere twa rusizi na rubavu hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima muri utwo turere twombi turi mu kato yasabye abatwara abagenzi kuri moto kubahiriza amabwiriza y'isuku kandi bakambara udupfukamunwa igihe cyose ni nacyo kimwe ku ngendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa se intara n'umujyi wa kigali zemerewe gukomeza ariko kujya mu turere twa rusizi na rubavu birabujijwe gusama akanyagemura ibicuruzwa yo yemerewe kugenda mu turere twose tw'igihugu ikindi gishya kigaragara mu ngamba nshya z'inama y'abaminisitiri harimo ko imihango yo gushyingirwa mu nsengero yemewe noneho ariko ikitabirwa n'abatarenze mirongo itatu aha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo izatanga amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo ku mihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera ku bapfuye mu nsengero nayo iremewe gusa nabwo ikitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu nicyo kimwe no ku mihango yo gushyingura itagomba kurenza abantu mirongo itatu mu bishya biboneka muri serivisi zizakomeza gufungwa byemejwe n'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri insengero zizakomeza gufunga inama y'abaminisitiri idasanzwe yashishikarije abanyamadini gukomeza gushyiraho ingamba zo gukumira no kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungura mu minsi cumi n'itanu iri imbere inama y'abaminisitiri idasanzwe ikavuga ko gufungurwa kw'insengero byizashingira ku bizava mu bushakashatsi buzakorwa n'inzego z'ubuzima ibikorwa by'imikino y'amahirwe kandi bizakomeza gufunga inama y'abaminisitiri idasanzwe yakomeje gushimangira ko imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa kago trucks yongeye kwibutsa ko abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nka isolation mu cyongereza nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya yibukije ko abari mu kato biyishyurira serivisi zose bahabwa amashuri kandi azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri izi ngamba nshya hari abanyagihugu bumvikana mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bazishima abandi basaba ko inzego z'ubutegetsi zabafashiriza mu ngo aho bari cyane mu turere twashyizwe mu kato ntabwo dutorotse n'imyanzuro zafatiwe rubavu kabisa no hirya rusizi aho guta twaremba ariko ntidupfe ariko ubuzima bw'abantu bukaramuka abatabyakemera byakire na n'ubundi naho guta none ntatujo abambuka bavuye hariya muri kongo aho kugira ngo bakomeze bazane ubwo bwandu babukwirakwize muri rubavu byaba byiza bagiye bakumira hakiri kare kugira ngo badateza ikindi kibazo muri rubavu izi ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe biteganijwe ko zizamara iminsi cumi n'itanu zishyizweho mu gihe bikomeje kugaragara ko ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi duteguriye inkuru mu rwanda habarurwaga abasaga magana atandatu bamaze kuhandura iki cyorezo abasaga magana atatu mirongo itatu nabo barakize naho abandi bari hejuru ya magana abiri mirongo irindwi baracyarwaye mu gihe babiri aribo batangazwa n'inzego z'ubuzima ko cyabahitanye ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ryatangije ibiganiro byihutirwa ku kibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu n'urugomo rudasanzwe polisi ikorera abantu bigaragambya mu mahoro ni ibiganiro byasabwe n'ibihugu byo ku mugabane wa afurika ku isonga mu bashinjwa ni leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na madamu karine kaneza nanturia ni umurundikazi ukora mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi human rights watch yatangiye avuga icyo atekereza ku kuba afurika yahagurukiye icyo kibazo twe twabyakiriye neza cyane twabyakiriye neza kuko tumaze iminsi tunabivuga ku mapuratifomu menshi dusaba yuko umwanya ugeze w'uko ibihugu kandi cyane cyane ibihugu byo muri afurika bihagurukira icyo kibazo cy'itotezwa ry'agateka kazina muntu inganda zitarafikira nk'uko wabivuze urupfu rwa george floyd ruracariko rurakurikizwa n'izindi mfu kandi si we wa mbere yaguye mu minwe y'abapolisi tukongera tugasaba yuko haba umugwi w'amatohoza wo kwiga icyo kibazo byihuta nibaza ko ari iki cyoba cyatumye afurika ihaguruka icyo kibazo muri iki gihe ko ni ikibazo nk'uko mubizi kimaze igihe kirekire kimaze birabura muri amerika baravuga ko kimaze imyaka amajana ane kuva iki gihugu cya amerika kigishingwa kubera iki byafashe igihe kugira afurika ibone ko ari ikibazo gikomeye kuri abo birabure n'abakomoka bose mu karere ka afurika kuri twebwe twibaza yuko ari ikibazo afurika isanzwe izi neza kuko urabye mu minsi iheze uwurongoye ishyirahamwe rya afurika musafaki yari yanashikirije komunike ku byerekeye urwo rupfu hariho abantu abirabure benshi ntarenze kudondagura bose mugabo abo dushobora kwibuka ishyirahamwe rya ingiriza yo muri afurika y'epfo abanditsi b'abirabure bose barahagurukiye icyo kibazo bagihagurukiye iki kubera iki imvune uvuga ni nka zitatu icya mbere umunyafurika muri iswari yacu politiki yo kuvangura ubwoko bihagaze ubwoko buri hagati y'abera n'abirabure ni ikintu twagwaniye kuva kera ni ikintu tuzi ni ikintu bonyine bazi twibutse ibya kolonizasiyo twibutse afurika y'epfo politiki ya aparitedi twibutse yuko n'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryashyizweho rirwanya rirwanya iyo politiki yo kuvangura ubwoko rirwanya politiki ya apartheid mu nyuma riza kurwanira n'ihezwa rya kolonizasiyo y'ibihugu bitari bwaronka kwikukira kwabyo igihe yashyirwaho nicyo gituma rero nta gitangaje nta gitangaje ko ibihugu byo muri afurika byugira ijambo rishikirije kandi bikanaduha uburyo bwo no mu kubishima twebwe tuvuga tuti ni byiza ko icyo kibazo kije kuko uno munsi turi ko tuvuga leta zunze turi ko tuvuga ikibazo gishingiye kuri leta zunze ubumwe za amerika ejo tuzoshobora kuronka n'uburyo bwo kuzana ibibazo by'abanyafurika nabone birirwa baratotezwa iminsi yose n'abapolisi nicyo nagomba ndababaze madamu kuba afurika ihaguruka iki kibazo cy'icyozwa ry'agateka ka muntu ry'abirabure muri amerika n'abakomoka muri afurika bose muri amerika no mu bindi bihugu biri hanze naho mu bihugu byo muri afurika dusanzwe tuzi ko icyo kibazo gikomeye bariteguye guhangana n'abazoba bazi icyo kibazo nabo
baciteguriye kuko erega n'ubu ishyirahamwe nk'iri ryacu n'amashyirahamwe akorera muri afurika n'abanyafurika bonyine basanzwe birirwa barabibasigurira ndabibutse yuko uniyo afurikeni ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika risanzwe rifise n'ishyirahamwe rigwanira agateka kazina muntu ryitwa komisiyo afurikeni de droit de l'homme de peuple ibyo bibazo byama biriho bama bafise abanyafurika bagenda bakabitura rero twari tuvuga tuti nkumbure ko habaye esprit d'urgence nkoresheje ijambo ryo mu gifaransa uwo mutima wo guhaguruka n'ingoga na n'ingoga kandi uwo mutima usanga muri iyo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika usanga muri ibyo bihugu abo ba ofisiyeri baserukira ibihugu byabo geneve usanga muri ayo mashyirahamwe ya sosiyete sivile bose bashoboye kugira icyo bavuga twibaza yuko tutazuba tugisubiye inyuma ejo ejo niyo haza ikibazo cy'abanyafurika bariko baratotezwa ntibazoba bagishobora kuraba hirya nicyo twibaza kiri konsekansi logike ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu geneve andrew bremberg yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko igihugu ciwe gihanganye n'ivyo bibazo ntihakanye ico kibazo c'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'ivyerekeye inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ariko we yavuze ngo naho babyemeye ngo bakeneye ko ibindi bihugu ngo byokorera mu muco kisigura ku bibazo nk'ibyo kuba ambasaderi yemeye ko icyo kibazo gihari ni ikintu gikomeye ni intango nziza mugabo tukongera tukibutsa yuko turabye ibimaze iminsi biva mu migwi imwe imwe nkumbura idashigikiye cyane y'uko haba ikurikirwa amatohoza kuri iryo totezwa ry'agateka kazina muntu cyane cyane ku birabure no ku bava ku birabure bakunda kuvuga yuko nkumbure atari bo bonyine icyo rero tukagishira ko tukagishira icyo ni ukwita amarezeru kuko uno munsi tuko tuvuga umuntu w'urukoba wirabura icyo cyo kuvuga yuko baraba n'ahandi ni igerageza ryo gushaka kutazana nkumbure uwo mugwi tuba turi ko turasaba bariko bagerageza barashobora kuba bariko baragerageza kwikura ko iyo responsabilite bagerageza kuvuga bati mu kugerageza kukwegera ukwegera ahandi icyo rero akaba ari cyo tutemera twebwe ni byo nashaka ndababaze mwariko muravuga ko musaba ko hoshirwaho umugwi witohoza kuri ico kibazo c'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba muri amerika hamwe n'inguvu z'umurengera z'igipolisi kuba amerika yaravuye mu rwego rw'ishirahamwe onu rujerwa agateka ka muntu ntibizotera ikibazo mu gihe uwo mugwi woshirwaho kugira ngo bakorane nawo twebwe dufata yuko ahari ishaka hazoboneka uburyo amerika nimba yaravuye muri iryo shyirahamwe nticobuza yuko naho iryo tohoza ritorinda riva muri iryo shyirahamwe ry'agateka kazina muntu rishinzwe gukurikira iby'agateka kazina muntu barashobora barafise uburyo bukwiye mu gihugu bwo gushyiraho uwo muguri ntibirinda gushirwaho bishoboye kuva muri iryo shyirahamwe byoba byiza cyane mugabo nabone barafite uburenganzira nk'uko babivuze ati batanguye kubyemera barafise uburenganzira bwo gushyiraho uwo mugwi cyane cyane kubera leta zunze ubumwe za amerika ari igihugu gikunda kuvuga no kwerekana yuko ifise intwaro irangwa n'ubutungane kuri bose icyo rero nicyo twebwe natwe dushimikira turabwira iryo shyirahamwe riraba agateka akazina muntu ubundi tukongera tukabwira na leta zunze ubumwe bwa amerika guverinoma yabo ku batumviriza iki kibazo c'ikumira rifatiye ku rukoba n'ingufu z'umurengera z'igipolisi ku birabure muri amerika n'abakomoka muri afurika baracumva hariho abakizi neza bagikurikirana n'abandi bacumva gutyo umugabo basiga ku kumva igituma ico kibazo kiriho ni kuki hari iryo kumira ni kuki uh, barenganywa birabure muri amerika ubusigurira gute abatwumviriza bivahe ico noshobora gusigura nuko eh, igihe ubupolisi bwo muri bwo muri leta zunze ubumwe za amerika buva bufise aho buva eh, kure ni inkomoko ya politike y'ubuja yari isanzwe iriho esclavage intango z'ubupolisi no uzisanga intango yayo aho polisi yari igitangura gushirwaho bashyizweho kugira bashobore kurwanira ama intere y'abari bafise abaja abasa abayisilavu icyo bita patrouille d'esclave baba bariko baratwumviriza murazi ingene higeze kuba ingwano entre amerika yo muri nord na amerika yo muri sud ayo ma leta yo muri amerika y'epfo yo muri sud barondera mu byo barwanira barwanira kumizaho abirabure bari bafise bari batunze bari baraguze bakaca rero ubwo iyo polisi turiko turumva iva rero muri izo muri ayo muri iyo politike yo kuvangura ubwoko bifatiye kw'ibara ry'urukoba bikavuga iki bikavuga yuko iryo totezwa ari ikintu kimaze imyaka n'imyaka amasiyekira bihe mugabo cyagiye kiragabanuka buke buke abirabure bigwanira muramaze kumva icyo bita amategeko ya jim crew yavuga yuko abirabure n'abazungu n'abera bataja hamwe batashobora kuja mu ishuri rimwe icyo nashaka kuvuga rero ni uko byagiye biragabanuka buke kuko abirabure nabo bagerageza kwikukira bagashobora kurwanira amadwa yabo nk'uko muzi droit civil harigeze kuba muvuma ya droit civil yari ivuye mu birabure bo muri amerika mugabo gushika uno munsi turacabona nk'uko urupfu rwa george floyd rwavyerekanye izo nkurikizi zagiye ziraboneka ziva ingene polisi yashizweho muri amerika murakoze cyane murakoze kuba na mwana utumiye tukongera tugasezera abariko baratwumviriza ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe